ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda turumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi iyobora kuri interineti mudusanga kuri wayishatu radiyo yacu vowe akadomo komu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi z'aya makuru ahanini agiye kwibanda ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi zimaze kwigarurira umujyi wa Kabuhanga hwana imbibe n'igihugu cy'u Rwanda ibyo biraba mu gihe abo mu bwoko bw'abatutsi bari muri Kongo bashinja leta kubatoteza basaba ingabo za Kenya zageze muri icyo gihugu ku munsi w'ejo kubarindira umutekano ubu ngubu dufite ikibazo gikomeye kuba abana bacu bafungwa buri munsi uko bwije n'uko bukeye nta purizo ubu ngubu yo muri Goma haba kuri serivisi ya rensenyema militaire civile hadafungiwe abana b'abatutsi bahorwa kuba bari gukorerwa iperereza ku bari abarwanyi ba M23.
Vincent Tegera ni umuyobozi w'urubyiruko rw'abatutsi mu ntara ya Kivu ya ruguru hagati aho ku rundi ruhande impunzi z'abanyekongo zatangiye kugera mu Rwanda zihungiye mu Rwanda zahungirirwa na trase grandento zajya mu mirenge ya kishomanwa na bugeshi mu karere nyine ka rubavu niho ziri kwakirwa n'abayobozi b'umurenge gloria twishime ni umunyamakuru ijwi ry'amerika mu kanya aratubwira uko bimeze muri iyo mirenge aho mu mahanga irani ikomeje gukurikirana mu butabera abaregwa gukora imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi aya makuru ni mu kanya gato ntimujye kure ingabo za leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo zarwanye n'inyeshyamba za M23 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu uyu munsi ku cyumweru ibyo biremezwa n'abategetsi b'inzego z'ibanze muri ako karere abayobozi ba gisirikare bahisemo ko amazina yabo adatangazwa bavuze ko ingabo za leta zahanganye n'inyeshyamba ahitwa mwaro icyaro kiri mu birometero makumyabiri ugana mu mujyi wa goma umwe mu basirikare ba leta yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko babyutse barwana umutwe wa m makumyabiri na gatatu uganjemo mu bwoko bw'abatutsi umaze iminsi wigarura uduce tunyuranye tw'intara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo itangazo umutwe wasohoye ejo kuwa gatandatu ryashinje ingabo za leta ya kongo kwica abaturage ibamishaho ibisasu ikoresheje indege z'intambara mu duce dutuwe cyane igahitana abantu cumi na batanu barimo abana babiri ibiro ntaramakuru by'ubufaransa dukesha inkuru ntibyashoboye kwemeza uyu mubare ku buryo budasubirwaho iyi mirwano ibaye nyuma y'umunsi umwe ingabo z'igihugu cya kenya zigabwe mu burasirazuba bwa kongo mu rwego rw'ubutumwa bw'umuryango wa afurika w'uburasirazuba yiyemeje gufasha mu kurangiza iki kibazo iyi nkuru turayigarukaho mu buryo burambuye mu kanya ubutabera bwa iran bukurikiranye abandi bantu magana arindwi na mirongo itanu bakomoka mu ntara eshatu z'igihugu kubera imyigaragambyo imaze iminsi muri icyo gihugu nyine nk'uko byemezwa n'itangazamakuru rya iran iyo myigaragambyo yatewe n'urupfu rwa mahsa amin mu kwezi kwa cyenda nyuma y'iminsi mike atawe muri yombi na polisi ubutabera bw'icyo gihugu bugaragaza ko abantu barenga ibihumbi bibiri biganjemo abakomoka mu murwa mukuru teheran bakurikiranyweho ibikorwa bifitanye isano n'iyo myigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi yatangiye mu kwezi kwa cyenda umukozi mukuru wo mu rwego rw'ubutabera mu ntara ya homozgan murtaba garemani yavuze ko nyuma y'imyigaragambyo iheruka hakurikiranwa abagera ku ijana mirongo itandatu na bane nk'uko byemezwa n'ikinyamakuru mizan gikorera kuri murandasi ubutabera bwo muri irani burega abo bose ibyaha birimo gushishikariza rubanda kwica kugirira nabi inzego z'ubuyobozi gukwirakwiza amagambo yo kurwanya ubutegetsi no kwangiza imitungo ya rubanda ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wayishatu radiyo yacu vowa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter mudusanga kuri arobas vowa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ingabo za leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo zarwanye n'inyeshyamba za M23 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu uyu munsi ku cyumweru ibyo biremezwa n'abategetsi b'inzego z'ibanze muri ako karere abayobozi ba gisirikare bahisemo ko amazina yabo adatangazwa bavuze ko ingabo za leta zahanganye n'inyeshyamba ahitwa mwaro icyaro kiri mu birometero makumyabiri ugana mu mujyi wa goma umwe mu basirikare ba leta yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko babyutse barwana umutwe wa m makumyabiri na gatatu wiganjemo wo mu bwoko bw'abatutsi umaze igihe wigarura uduce tunyuranye two mu ntara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo itangazo umutwe wa m makumyabiri na gatatu wasohoye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ryashinje ingabo za leta ya kongo kwica abaturage ibamishaho urusasi ikoresheje ibitero by'indege z'intambara mu duce dutuwe cyane igahitana abantu cumi na batanu barimo abana babiri ibiro ntaramakuru by'abafaransa dukesha inkuru ntibyabashije kwemeza uyu mubare ku buryo budasubirwaho iyi mirwano ibaye nyuma y'umunsi umwe ingabo z'igihugu cya kenya zigabwe mu burasirazuba bwa kongo mu rwego rw'ubutumwa bw'umuryango wa afurika w'uburasirazuba yiyemeje gufasha mu kurangiza iki kibazo imitwe y'abarwanyi irenga ijana na makumyabiri ibarizwa muri iki gice cya kongo yateye igisa n'umurage w'intambara n'umutekano muke muri aka karere mu myaka ishize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri umutwe wa m makumyabiri na gatatu wafashe umujyi wa goma umwanya muto mbere y'uko wirukanwamo nyuma y'igihe uyu mutwe ucecetse wongeye gufata intwaro mu mezi ya nyuma y'uyu mwaka mu bibazo binyuranye wagaragaje nk'imvano y'icyo gikorwa harimo ko leta ya kongo yananiwe kubahiriza amasezerano yo kuwinjiza mu zindi ngabo kuba uyu mutwe warongeye kubura imirwano byatumye umubano hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo uhungabana kuko kongo ishinja u rwanda gushyigikiriza inyeshyamba ariko u rwanda rurabihakana gusa nubwo bimeze bityo mu kwezi kwa munani ibiro ntaramakuru by'ubufaransa byabonye raporo y'umuryango w'abibumbye itarajya ahagaragara igaragaza ko u rwanda rwari rufite ukuboko mu bikorwa bya m makumyabiri na gatatu uhuru kenyatta wahoze ari perezida wa kenya aragera kinshasa uyu munsi mu biganiro bigamije kurangiza iki kibazo ejo kuwa gatandatu perezida wa angola yawo lorenso wari uvuye i kigali yabonanye na perezida felix cisekedi mu biganiro nk'ibyo hagati aho amakuru agera kuri radiyo ijwi ry'amerika aravuga ko inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zimaze kwigarura umujyi wa kabuhanga ku mupaka wa repubulika demokarasi ya kongo n'u rwanda ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jimmy shukurani bakomera wiriwe mwiriyeho neza mutagoma iby'ifatwa ry'uwo mujyi byemejwe nande
iby'ifatwa ry'uyu mujyi wa kabuhanga byemejwe n'umuyobozi w'akarere ka nyiragongo byemejwe na yabyemeje uyu munsi muri masaha ya saa mbiri za mu gitondo ariko n'ubundi byemejwe tena n'umuvugizi wa makumyabiri na gatatu majoro wiringoma avuga ko bamaze gufata umujyi wa kamuhanga kamuhanga ni umujyi uri hagati ya repubulika na demokarasi ya kongo ufatanye n'ipariki y'ibirunga ndetse ni umupaka mutoya hari umupaka mutoya aho ngaho hakorerwa amasavisi yose ibikorwa byo kwinjira no gusohoka muri kongo ndetse no mu rwanda byose birahakorerwa ni saa moya n'iminota cumi n'eshanu rero amasaha hano mu mujyi wa goma nibwo abarwanyi ba makumyabiri na gatatu bafashe uwo mujyi wa kamuhanga aho kuri aya masaha ifatwa ry'uwo mujyi mutoya byateye ubwoba abaturage baturiye akarere hano mu mujyi wa goma ndetse n'akarere ka nyiragongo muri rusange bavuga ko wenda ubu ngubu ubufatanye hagati ya makumyabiri na gatatu n'u rwanda bwaba noneho bugiye kwerura ndetse bikaba byafashe makumyabiri na gatatu gufata n'umujyi wa goma bitabagoye mutagoma
umaze kuvuga ku ruhande rumwe akamaro uwo mujyi ushobora kugira ku ruhande rwa m makumyabiri na gatatu ariko se nko ku ruhande rw'ingabo za leta ya kongo zawutakaje wavuga ko zatakaje ku rugero rungana iki
nibyo zatakaje ahantu heza cyane hari strategic kuko urebye ni ahantu hari serivisi zose hariho serivisi za dgm zishinzwe imigration hariho serivisi za dgi serivisi za leta zose zirahakorerwa so mvuge ko ingabo za leta kuba zatakaje umujyi wa kamuhanga ni ibintu bikomeye cyane kandi byaba byakoma mu nkokora y'ingabo za leta gusa ko umuvugizi w'ingabo za kongo general sirive kenge yatangaje ko ingabo za kongo ziteguye kabisa kurekipera no kugarura utwo duce turimo kamuhanga ndetse na grupema ya rugari aho hose ni muri teritwari ya nyiragongo twaba twarafashwe n'abarwanyi bayo makumyabiri na gatatu iyi ngabo za kongo zahatakaje cyane ni ahantu hakomeye kuko ni mu birometero mirongo itatu n'umujyi wa goma mutagoma ni mirongo itatu n'umujyi wa goma so ubona ko emuventura ikomeza kuza yegera umujyi wa goma buhoro buhoro
birasa nkaho biteye urujijo kuko ku ruhande rumwe turumva leta ya kongo igaba ibitero ikoresheje indege za suko ejo hasohotse itangazo makumyabiri na gatatu ivuga ko hari indege leta yagabye mu bice igenzura ku rundi ruhande tukumva makumyabiri na gatatu irimo gufata imijyi mishyashya mu by'ukuri intambara imeze ite shukurani bakomera
intambara ubu ngubu uko ntihagaze indege za za sugo zo mu bwoko bwa sukoyi zageze aha ngaha zakoze akazi hari ku munsi wa mbere mu mapozisiyo za emu makumyabiri na gatatu ziri mu duce twa kiwanja ndetse n'ahandi muri za runyoni bunagana na musongati aho ni muri ni muri sheferi ya bwisha muri teritwari ya rucuru ariko ubu ngubu intambara iri hasi mutagoma kuko n'icyo gihe hari intambara yo hejuru hasi nta kigenda ubu akazi karimo gukorwa mu ntambara indege ntabwo ziri ziri gukora nk'uko bisanzwe aho bivugwa ko intambara igezweho ni intambara yo hasi yo hejuru ubu ngubu isa n'iyahagaritswe ntabwo na n'ubu turamenya wenda izo ndege zizongera kugaruka ryari so but ziri ku kibuga cy'indege ziri ku kibuga cy'indege ntabwo zakoze akazi kazo rimwe gusa ntabwo zirongera gusubira mu mirwano ubu ngubu ingabo za leta ingabo za leta zirimo kurwanira hasi ku butaka wenda mvuge ko ari nko kugira ngo bamanze barebaho ibintu biraherera kuko murazi yuko ingabo za kenya nazo zarasesekaye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu so ni ukuvuga ngo ubu ni intambara yo hasi irimo gukorwa wenda hari indege zishobora kuzitabazwa ibintu bikomeye ariko frdc nayo ku ruhande rwayo ivuga ko yiyemeje kugarura utwo duce twaba turimo abarwanyi bayo makumyabiri na gatatu nubwo nta rezilita n'imwe biratanga kuko uko frdc ivuga ko ifite umugambi wo kugarura uduce tumwe emuventura nayo ni ko ifata utundi duce mutagoma
wenda ibyo by'abasirikare ba kenya turaza kubigarukaho muri iriya nkuru waduteguriye ku munsi w'ejo ariko mu gusoza reka mbanze nkubaze uri aho ngaho igoma urimo urareba iki umujyi wa goma ingabo za kongo ziteguye gute urinzwe ute
umujyi wa goma ubu ngubu baze militere yari mu mujyi wa goma yegejwe gatoya muri teritwari ya nyiragongo aho kuko impuha nyinshi zivuga ko emuventura waba yafashe umujyi wa kibumba ariko ntabwo biremezwa kandi no ku ruhande rwa emuventura ntacyo baravugaho kuko impuha zabaye nyinshi ibyo byatumije muri goma haba ubwoba bwinshi cyane ku ruhande rw'abaturage ndetse no ku ruhande rw'abayobozi kuko gufatwa kwa kamuhanga bigaragaza ko isaha n'isaha yo mu makumyabiri na gatatu ishobora kwinjira muri goma ikoresheje wenda umupaka muto petite bariyeri cyangwa se kuko murazi yuko u rwanda rwashinjwa kenshi na leta ya kongo kuba rukorana na makumyabiri na gatatu so kuva rufitanye kontakiti iri hafi n'u rwanda bigaragara ko operasiyo zose zishobora gukorwa rimwe bishoboka kuko kamuhanga ni ahantu hambere mutagoma hafashwe nayo makumyabiri na gatatu egeranye ku mupaka w'u rwanda ndetse hakaba hafitanye kontakiti ya hafi n'u rwanda so bigaragara ko frdc nayo yamaze kubona ko sitarategike za emu makumyabiri na gatatu ziri ku rwego rwo hejuru niyo mpamvu nayo ibikoresho byinshi by'intambara byegejwe muri teritwari ya nyiragongo kuri uyu munsi ndetse mu kanya niho mbonye n'itangazo rya meya w'umujyi asaba abantu bose kuba maso bakagira na kolaboresheni iri hafi n'ubuyobozi mu buryo bwo kwirinda ko emu makumyabiri na gatatu cyangwa se za maneko zayo zishobora kwinjira muri goma muri goma ni ubwoba bwinshi ariko frdc nayo ikavuga iti twebwe ntabwo na rimwe twakwemera emu makumyabiri na gatatu kwinjira muri goma nk'uko byabaye mu myaka yashize ni ibyo ngibyo birangaha mu mujyi wa goma mutagoma jemeye shukurani bakomera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo urakoze cyane murakoze cyane namwe mutagoma tukivuga kuri iyi nkuru impunzi z'abanyekongo zatangiye kugera mu rwanda zihunga imirwano ibera ku mupaka wa repubulika ya demokarasi ya kongo muri aya masaha zirimo kwinjira mu karere ka rubavu mu mirenge ya bugeshi na busasamana ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika gloria tuyishime wiriwe wiriwe neza ye aho uherereye urahabona iki aha mbereye ni ku mupaka w'u rwanda na kongo aho bita kabuhanga ni mu karere ka rubavu izi ziri kuva muri kongo kubera nyine imirwano iri kuhabera amasasari udaca hanyuma impunzi ziri kuva muri kongo ziza mu rwanda hanyuma nyine hari kuba igikorwa cyo kwakira nyine izo mpunzi biri gukorwa n'abayobozi b'utugari ba midugudu kugira ngo babashe gutuzwa babashe kubona aho kuba
ako karere umaze kuvuga aho kabuhanga biravugwa yuko kamaze kwigarurirwa n'ingabo z'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu abo bahunga mwashoboye kuvugana hari icyo bakubwiye ku byerekeye imirwano yahabereye n'icyo mu by'ukuri uwo barimo guhunga uwo ari we
yego murakoze cyane twaganiriye na bamwe muri bo bambwiye ko nyine bari kuvuga amasasu bambwiye ko baje mu masaha batangiye kuva mu masaha ya saa munani saa cyenda bye saa cyenda bambwiye ko bari guhunga amasasu bari bumvisha ngo noneho ngo babaye menshi cyane hanyuma nyine batangira ku guta ibyabo deja nta n'ikintu bazanye nta n'ikintu bagendanye bumvishe bikomeye cyane hanyuma aba aribwo baza ntabwo bivuga ngo ntabwo uko byavugaga ariko noneho ngubu biri kuvuga kuko nanjye ubu ngubu nteze amatwi neza ndi ku mupaka nteze amatwi neza ndi kumva amasasu ariko kiri kuvuga ubu ngubu turi kubona imyotsi hakurya ku mupaka ubaye nk'undasumuzo kuko nendaga kukubaza nti ese bameze bate bazanye iki hari abakomeretse hari abagaragara nk'abarwaye esa nk'utanga igishushanyo cy'ibyo urimo ubona ku muntu uteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika
urakoze cyane baje nta kintu bafite mu by'ukuri kuko bakimara kumva ayo masasu bakimara kumva iyo mirwano yakaje umurego hagati ya y'ubukwa emuventi n'ingabo za fabc bahise bava mu byabo bahigaga yabivuyemo hari bamwe bambwiye ati bakoraga uturimo two mu rugo abandi bati bahingaga abandi bati basaruraga nta kintu by'ukuri bazanye babumvisha imirwano baza birukanka ntabwo nabashije kubona bakomeretse ndacyakora igenzura ndacyagenzura ariko mu bigaragara nuko nta kintu bazanye ahubwo noneho bari kubera ko bagiye bafite imiryango hafi aha ngaha niyo noneho bari kugenda bajyamo kugira ngo babifashijwemo n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'imidugudu ya hano mu rwanda babashe nyine kubona aho gutuza naho abamaze kuhagera ubu ngubu barangana iki gloria
urakoze cyane abamaze kuhagera kuri ubu ngubu none ahandi mirongo inani n'icyenda hari abandi bagitegerejwe ntabwo baraza ariko kuri ubu ngubu umubare umaze kugerwamo n'impunzi muri rusange basigaye ko basigaye ko ari mirongo inani n'icyenda
Gloria tuyishime umunyamakuru w'ijwi ry'amerika aho ku mupaka w'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo urakoze cyane urakoze cyane nawe ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
tukivuga ku byerekeye intambara yo muri kongo ejo ingabo za kenya zirenga magana inani zageze muri kongo mu rwego rw'iz'umuryango wa afurika w'uburasirazuba ziyemeje gufasha kurangiza icyo kibazo abo mu bwoko bw'abatutsi muri kongo barasaba ko izo ngabo zabarindira umutekano bavuga ko ubangamiwe cyane n'ingabo za leta zibahohotera zibashinja gukorana n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu jimmy shukurani bakomera mu gihe imirwano irimo kuba ingabo za kenya zirenga magana munani zasesekaye mu mujyi wa goma kuwa gatandatu mu gufasha frdc kwirukana m makumyabiri na gatatu ku butaka bwa kongo izi ngabo zakiwe n'umuyobozi w'intara ya kivu y'amajyaruguru liyetena generali constant makongba aho yasabye abaturage kwishyira hamwe birinda uwo ari we wese wabasha kubatandukanya uyu yongeyeho ko abaturage ari ryo jisho rya leta muri ino minsi aho intambara ikomeje ariko se ni iki abaturage bo mu ntara ya kivu y'amajyaruguru biteze ku izi ngabo za kenya ezra kavamahanga umunya politiki yo muri teritwari ya Rucuru avuga ko abaturage bakeneye umutekano objectif bashireho izo ngabo kugira ngo zize no kugira ngo zidufashe kurangiza neza iriya mitwe yitwaje intwaro muri noru tusaba abasore bose ko batanga bakajya kurwanira icyatubyaye kuko nta kindi gihugu dufite igihugu cyacu ni kongo abasore bihangane binjire mu gisirikare barwanire igihugu twubake icyatubyaye tugire amahoro tube igihugu kitagomba kuvogerwa na buri muntu wese kongo ni igihugu kinini ni igihugu gisaba kurindwa n'abana bacyo ntari igihugu cyo kurindwa n'imitwe yitwaje intwaro ku rundi ruhande amoko aturiye intara ya kivu y'amajyaruguru ntavuga rumwe ku ntambara irimo kubera mu burasirazuba bitese kuri emu makumyabiri na gatatu igaragara kuba ifite imbaraga nyinshi ugereranyije n'indi mitwe itavuga rumwe na leta ya kongo serge muhizi muheto ni umusesenguzi mu bya politiki ya kongo avuga uko abona intangiriro ya emu makumyabiri na gatatu ufite buriya intambara ya emu venturuwa ntabwo ari iyabo intambara ya emu venturuwa ikomoka kuri emu venturuwa demitireze igakomoka kuri erisede n'izindi ntambara zabanjije izo zose zikomoka ku rwanda ni guhera muri nonasisi igihe bazanaga kabira kabira ubwe ntabwo yari azi yuko azasubira mu ntambara ariko yagize umugisha abona baramuzanye baramufasha ariko bamufasha mu buryo bwo kuturangiza kubera ko niba baravugaga ngo mobutu ni ni dikitatere ariko byibuze yaduhaga ubuzima none ubu ngubu bo baje bari gukuraho diktatire badukuraho ubuzima duhora mu ntambara z'uruhererekane kandi byose bikarangira bigaragaye yuko u rwanda rufasha abo bateza intambara cyane cyane ko bageze igihe bayobora n'iki gisirikare cy'igihugu ku ruhande rw'urubyiruko rw'abatutsi muri kivu y'amajyaruguru bavuga ko babangamiwe n'ibikorwa by'urugomo bakorerwa n'abashinzwe umutekano bo mu mujyi wa goma n'ahandi babashinja gukorana na emu makumyabiri na gatatu vincent tegera ni umuyobozi w'urubyiruko rw'abatutsi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru nko muri iki gihe turi gucamo urubyiruko rw'abatutsi rurarenganye cyane ruri mu bibazo bikomeye cyane ubu ngubu inzego z'umutekano zirarubona aho babona umututsi iyo ariho hose bakamwikangamo imiventura aho babona umututsi yaba ajya ku ishuri yaba ajya mu bikorwa bye bitandukanye bakamwikangamo M23 ubu ngubu dufite ikibazo gikomeye kuba abana bacu bafungwa buri munsi uko bwije n'uko bukeye nta prizo ubu ngubu yo muri Goma haba kuri service ya renseignement militaire civil hadafungiwe abana b'abatutsi bahorwa ko kuba bari gukorerwaho iperereza kuba ari abarwanyi ba M23 hari abanyapolitiki abanyapolitike ba influence nangwa se bashishikariza andi moko rubereka ko twari twe banzi b'igihugu kandi siko bimeze leta ya Kongo yakakwiye gufata indi myanzuro byihuse ndetse kuko ubu ngubu turi kwiba ese abasore b'abatutsi ntituzabasha kujya mu mirima yacu ntituzabasha kujya mu nka zacu ntituzabasha kujya ku mashuri byatuyobeye natwe ntabwo tuzi niba twahungiye igihugu ku ruhande rw'abahutu bose babona bati ikibazo cy'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa kongo rurindangabo rugero inosa akuriye urubyiruko rw'abahutu bibumbiye mu ishyirahamwe igisenge mu burasirazuba bwa kongo ubu ikibazo cy'umutekano ni ikibazo kiduteye impagarara twese nk'uko ubizi guturuka kuri lake albert kugeza kuri lake kivu iyo yose yitwa teritwari de bahutu none rero ureba ko intambara zagabwe hariya zatumye abaturage benshi bahunga abaturage babayeho mu mibereho mibi cyane bamwe ntibari kurya bamwe bari kwicwa n'inzara abandi bari kurara mu mvura abana ntibaciga mbese ni ikibazo gikomeye cyane umutekano ntabwo ari mwiza tubibutse yuko kuva imirwano yatangira hagati y'ingabo za kongo n'abarwanyi bayo mu makumyabiri na gatatu abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kwibasirwa n'urugomo haba ku bakongomani bamwe na bamwe ndetse n'abashinzwe umutekano bashinja gukorana n'umutwe wabo mu makumyabiri na gatatu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac bakiriya bangu vrema mukwaye muko bien turaheza
Eh, niwafikiri kwa kamiski kidogo Eh, eh, gusha akaziki tube turanyiganyiga bukebuke Eh, gavura Oya- oya ra, ni bande bashaka iyo miziki yacu njye rwose ntabwo ndimo ibyo biziki by'ibigo wagira ngo ni ibintu by'ibigunguru bahondagura iyo si imiziki ni urusaku mufunga ibyo bintu Okay, tuviache basi, tuviache. Bo, baklia, muniruhusu vrema kidogo tu ni- ni tushimame hapa mbele kwa kitu kimna taangalia.
guhagarara ugiye guhagarara ahantu hano hantu koko ibyo ni ibiki koko ariko ibintu koko mukagira imana mwe Sitakao. Bo, mina kuya. Minute kidogo tu mina kuya.
Nenda bigusabye hari ikindi.
sana mfite noneho none ndeberaho kugira ngo dukomeze urugendo kugira ngo nibura ngere iwanjye ngire icyo nshyira mu nda uyu mushoferi none ahisemo guhagarara hano koko uzi kugira ngo aduteze n'ibyago koko Nene ko hagaze ntiwari gupfa umuprofita nyene nawe ukaja kurondera icugi.
Mwake. ngende mu modoka hano ibugo ariko warasaze cyangwa mugore we sinshobora ngende ntabwo nanabikinisha kuva mu modoka ahubwo aboroka neza Ivyo ni bikuri kuravuga.
Uramenye Urazi ngayi ubwo ingena hari ibitumbura byoshe.
Biramase.
Biranazimbutse. Je nama ndiko ndahitana ibyo nshira abana. Si wowe ushobora.
kashwi ngende aba mbyangezi iwacu muhumuro da ariko se mbwira mada wa mushoferi wabonye yerekeza hehe Sinarabye kubera iyi.
abanyabugo rwose ko tuzabagire gute kuko mukagira imana sinakubwiye ko abantu bashaka kutwicisha Gute bayiki.
ushatse kuvuga ko utabonye amakuru yiriwe acicikana kuri interinete mbega umugore w'umudabagizi uri umutesi gusa aba bantu ntabwo bazi umva abantu b'imbugo ni inyamaswa inyamaswa mbi pe kumugurira ariko mana yanjye nicyo gituma tubahuka no kuja hanze ngo uje kurondera n'ico urya n'inzara iriko irakugonyo
U- urabona narasaze ku buryo ngewe nshobora kwiroha muri ziriya mpyisi zishinyitse amenyo kugira ngo zinkanjakanje mva nkubwire ahantu yadutaye ntuhabona isaha n'isaha ushobora kujya kubona ubu ukabona batwirayemo Baka- eh, mba- mbabare- mbabare, ndi kubitekereza ahubwo nkumva mm, mm, ibaze icyanzanyemo mva ahubwo madamu manura umutwe twishe munsi y'intebe basa batatubona ariko ariko umugore ca, bonyonjyana nawe ariko ubu ngubu bigusaba ubwenge bungana gute kugira ngo ubone ububi bw'aba bantu b'abanyabugogo burakara agashoferi kuva kamenye ko nkomoka imuhumuro ca mva ubu yagiye gushaka bene wabo bamwe barya abantu baze badutandagure barabanuza ko nta kintu batarya ikintu cyose ntacyo batarya gifite amaguru keretse ameza gusa n'intebe ayowe ayowe ngura yaraje ngura yarahingutse tetwe birane bike afite mu ntoki mana yanjye we umenya ni bya bigarenade byawe wagiye kudutera umusiko naza ngino gukora ikigo kwa madara ubwo bwoba ni ubwiye
Bo, mkamati.
eh.
Waletea ya kukula. Mesi, naona taka.
kare kare gata Eh, urakoze rwarisi mbabarema
mbega gasambusa karyoshe Madam.
urakodesha shofe nari nshonje nabyo Ese bya bintu ntabwo ari amaba Eh?
ngo ngike mm?
madara kuntu mva gahumura neza Ye, none u- byakwera ntushaka akire Reka- reka ndore ehe wenda ubwo ari umpaye rwose nagerageza nkumva uko kameze da ariko ni ukumva gusa ubu
Akaryoshye de.
inzara irakwemeje neza ko abanyabugo batagushakira inabi ubwenge buragarutse Mm, ariko mana yanjye ibyo bintu mwishizemwo ngo abantu barabanka inzara yari insinzi na rwose gezaho gezaho ntimuzosubire
ariko rero wa mugani n'udakunda urukwavu rwose ajya yemera ko ruzi kwirukanka Mm.
Sha, tuvugishije ukuri rwose abanyabugo bazi guteka niba ba niba batetse uraraba inasambusa ntibikunike ni ukuri rwose tujye twemera zove murampa kamwe gusa iyo cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba Kwenye radio, Voix d'Amérique.
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika jeffrey mutagomba mwumvaga kuri mikoro ni nawe wabateguriye anabegera neza aya makuru mu izina rya bagenzi banjye bose ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese